ni radiyo y'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese namwe bakunze iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije mu burundi leta yagiriza abadandaraza ikawa kugumiza amafaranga y'agaciro mu mahanga aho kuyatwara mu gihugu kugira ngo ateze imbere igihugu muri rusange cyagaragaye n'uko abo bakora mu gisata c'ikawa n'amafaranga iyo bayaronse batayazana kugira ngo aje mu kigega ca leta kugira ngo leta ishobore kuba yogura imiti canke igure n'ibindi vyose bikenewe uyu ni Alain Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi wa perezida w'Uburundi inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye leta y'uburundi akamo leta y'uburundi itera abadandaza b'ikawa inkuru ijanye na kari inama mpuzamakungu yerekeye ikisida mu rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere mu kanya dutege amatwi mu mugenzi wacu aloise bigirimana dushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze frederic tuyahere mu yavugwa muri leta z'ubumwe za amerika muri amerika abashinga amateka baragirije ku mugaragaro ko perezida donald trump yitwaye nabi kandi ko yabangamiye imikorere y'abashinga amateka muri raporo basohoye ejo ku munsi wa kabiri komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe ibikorwa by'iperereza yashikirije ko bihweje ibikorwa trump yakoze mu mezi atari make mu twikoro two gukoresha ububasha ahabwa n'ikibanza arimwo yasabye imfashanyo y'abanyamahanga ku nyungu ziwe bwite kugira atsinde amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri perezida trump yagirizwa ko yasabye ikirere gutanguza amatohoza ku mukeba wiwe mu vya politike nawe niwahoze ari cegera ca perezida joe biden yagirizwa kandi ko hakwagiriza uburusiya ko ari bwo bwahungabanije amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu trump agomba kuvyegeka kuri ukraine abashinga amateka b'abademokrate bagiriza kandi perezida kuba yarabangamiye imikorere y'abashinga amateka mu gufukira amakosa yiwe abarepublikani biganje muri kongere ya amerika bo bavuga ko abademokrate atana kimwe batoye icotuma perezida trump akugwa ku butegetsi naho umuvugizi wa perezidansi ya amerika stephanie grisham yarahakanye ibiri muri iyo raporo muri amerika kandi umusenateri w'umudemokrate kamala harris yari mu myiyamamazo y'ibanze izovamwo umukandida umwe w'umudemokrate azohangana na perezida donald trump mu matora ya mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yarayavuye mu ihiganwa impamvu ibimutumye senateri harris avuga ko adafise uburyo bukwiye bw'amafaranga bwo kubandanya ibikorwa byo kwiyamamaza harris yinjiye muri iryo higanwa mu kwezi kwa mbere kandi yari mu bahabwa amahirwe n'abahinga ndetse n'abakurikiranira hafi politike ya amerika
washington ijwi rya amerika muri afurika ibisigi by'uwahoze ari perezida wa zimbabwe robert mugabe ntibiragaragara uzobitorana ikinyamakuru ca leta herald cashikirije ejo kuwa kabiri ko umukobwa wa mugabe bona mugabe yandikishije ubutunzi bwa se muri sentare nkuru y'igihugu ku izina ry'umuryango abashingwamanza b'uwo muryango bo bavuga ko bakirondera igisigi c'ubutunzi bwa mugabe ariko mu gihe atawoboneka bwoca bugaburirwa umukenyezi wiwe Grace Mugabe hamwe n'abana biwe bane Mugabe yasize ubutunzi bungana n'imiliyoni icumi z'amadolari y'abanyamerika imodokari z'igiciro gikomeye cyane cumi amatongo hamwe n'amazu atari make
Washington ijwi rya Amerika
Perezida wa Kenya ashikiriza ko inteko ziwe zizoguma mu murwi w'abasirikare b'ubumwe bwa Afurika muri Somalia kandi bakazovayo ico gihugu ari uko gitekanye ivyo Perezida Uhuru Kenyatta abishikirije mu gihe abasirikare ba Kenya bari mu mirwano ikomeye muri iki gihe mu bice bya Somalia kubwo gushigikira leta ya Jubalande iyo leta ya Somalia yanse kwemera Kenya cabaye igihugu conyine mu karere cemeye ivyavuye mu matora yongeye guha Ahmed Madobe iyindi manda y'imyaka ine ku butegetsi muri Somalia. Leta ya Somalia itekanya ayandi matora muri iyo leta ya Jubaland. abantu barenga mirongo ibiri na batatu ni muri sudani barishwe abandi barenga cumi barakomereka bahitanywe n'umuriro watewe na gaze yaturitse mu ihinguriro riri ku murwa mukuru karutumu ejo ku munsi wa kabiri nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi ambasade y'ubuhindi i karutumu muri sudani yashyikirije ko raporo baronse ivuga ko abahindi barenga mirongo itanu bakora muri iryo hinguriro abanyamahanga bari mu bapfuye nk'uko ambasade y'ubuhindi yabishikirije ariko nta gitigiri cyabo yatanze
urakoze aloyiza tugarukire rero mu burundi aho hatangajwe ingingo ikomeye cyane rwose sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yemeje ko umukuru w'igihugu cy'u burundi petero nkurunziza ataciye ku biri n'ibwirizwa shingiro mu kwitoza mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu leta yatsinze urwo rubanza yari yitwariwemo n'amashyirahamwe yigenga yo mu burundi ari kumwe n'ayo mu karere mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru yaduteguriye inkuru ntari kuhaboneka kuri telefone ariko hari mu kanya harashobora kuza kudushikiriza iyo nkuru ni inkuru yari yavuze ko byinshi cyane rwose ni inkuru nk'uko tubivuze hariho amashyirahamwe yari yitwariye leta y'u Burundi ubu rero araza kutubwira cyane cyane n'ibyo ayo mashyirahamwe avuga reka n'ingaruka iyo ngingo ishobora kugira muri rusange muri politiki y'u Burundi iyi nkuru rero turaza kwigaruka ko mu masaha ari imbere
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
aya makuru mu ntara tuyatanguriye ku Burundi aho ibice birenga mirongo itanu na bibiri ku ijana by'amafaranga ava mu gisata c'ikawa kuva mu mwaka wa ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bitinjira mu kigega ca leta nk'uko bitekanijwe leta yagiriza abadandaza abadandaza ikawa kugumiza amafaranga y'agaciro mu mahanga aho kuyatwara mu Burundi kugira ngo ateze imbere igihugu muri rusangi n'abarimyi b'ikawa ku giti cabo kuri wa kabiri perezida Pierre Nkurunziza yabonanye n'abegwa n'icyo gisata mu ntumbero yo gutorera umuti ivyo bibazo abacuruza ikawa badakurikiza amategeko bahawe ikiringo kiri munsi y'ukwezi kuba bisubiyeko atari uko naho bagahanwa n'inkuru ya Eloge Wirikaneza umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika uh, i Nairobi mu gihugu ca Kenya mu ntara ya ngozi avukamo mu buraruko bw'uburundi ikaba ari n'imwe mu zimbukamwo ikawa cyane mu gihugu niho perezida pierre nkurunziza yashimye kuja guhurira n'abakorera mu gisata c'ikawa inyuma y'umubonano warenze umeze nzeyimana ikiegera c'umuvugizi wa perezida yabwiye abamenyesha amakuru bimwe mu vy'abatumire barabiye hamwe na sebarundi cyagaragaye nuko abo bakora mu gisata c'ikawa n'amafaranga iyo bayaronse batayazana kugira ngo aje mu kigega ca leta kugira ngo leta ishobore kuba yogura imiti canke igure n'ibindi byose bikenewe harabonetse kandi yuko abakora muri icyo gisata batariha amatagisi ugasanga amakomine nayo uh, arahagira ingorane kuko amafaranga bakoresha bayaturutse mu matagisi atandukanye cyane cyane n'icyo gisata cy'ikawa kirimo cyabonetse rero ni uko kuva aho habereye amagumi mu burundi cyane cyane mirongo icyenda na gatatu igisata c'ikawa cari cinjiza amafaranga menshi ico gihe carasubiye inyuma cane gose ku buryo kitarongera gusubirana ngo cinjize amafaranga nk'uko vyagenda aha twamenyesha yuko nko mu mashirahamwe nka sogestare na sodeko leta y'u Burundi imaze gushiramwo amafaranga agera ku miliyardi mirongo ibiri na zine kugira ngo barabe yuko bokwisununura ariko murabona yuko bibandanye bimeze uko bimeze bwana nzeyimana yabisigura anemeza ko hamwe hatoba igihindutse kampanye y'ikawa y'umwaka uzidashoboka na gato uyu munsi naho isizeni ya bibiri na cumi n'umunani cumi n'icenda yamaze guhera amafaranga yose atarashobora gutahuka hakaba hariho nk'ibice bigera kuri bine kw'ijana vy'amafaranga ataraboneka haranaboneka n'amafaranga yo mw'isizeni ya bibiri na cumi n'indwi cumi n'umunani nayo nyene ataraboneka ubu ku vyerekeranye isizeni turimwo ya bibiri cumi n'icenda na mirongo ibiri hoho ni nk'akamaramaza kuko urabona yuko ukwezi tugezemwo ku cumi na kabiri hakaba hamaze kuboneka gusa amafaranga y'ibice mirongo ine n'umunani kw'ijana ico bisigura rero ni uko nk'isizeni izokurikira ya biro mirongo ibiri biro mirongo ibiri na rimwe yoyo bibandanije uku idashobora no kubaho Eh, leta y'u Burundi rero eh, ifatanije n'abanyene ikaba ariko irakora ibishoboka byose kugira ngo iki gisata congere kunagurwa bibaye ngombwa hafatwa ibihano kuko nk'abo bantu batariha amatagisi abo bantu bagenda bakadandaza ikawa bagera mu mahanga bakigumirayo cyangwa amafaranga ntibayagarukane abo bantu bafata nabi abarimyi b'ikawa bobo mu gihe kitari ca kera bazirukanwa muri iki gisata kugira ngo igisata gikoremwo abantu babizi ingingo zose zizokenerwa leta izozifata imbere y'uko izo ngingo zifatwa n'abakorera mu gisata c'ikawa barenganijwe bijejwe kurenganurwa bidatevye mbere y'ibisata bibijejwe bisabwa kuzobitangaza mu binyamakuru imishobora mukuru w'igihugu yahaye abakora mu gisata c'ikawa yuko bobaza ibibazo canke bagashikiriza ibiri ku mutima Eh, hakaba habonetse yuko hariho nk'abagi bararenganywa n'icubahiro mukuru w'igihugu yongeye arasaba ubushikiranganji butandukanye harimwo n'ubushikiranganji bw'intwari ibereye yuko nko mu ndwi zitarenze zibiri baba bagiye bararaba ibibazo vyabonetse uyu munsi kugira ngo bazobe babimaze kubitorera umuti kandi bazobimenyeshe n'abanyamakuru n'abarundi bose bamenye yuko umuntu yoba yararenganijwe yoba ah, yatunganirijwe hagati mu kwezi kw'icumi uyu mwaka umushikiranganji ajejwe uburimyi deo gide rurema yari yatangaje ko leta igiye gusubira gufata mu minwe itunganywa ry'igisata c'ikawa yari yagikuyemwo akarenge mu ntango z'imyaka y'ibihumbi bibiri gishira mu minwe y'abikorera utwabo ku nkunga y'ibanki y'isi yose ico gihe intumbero nyamukuru kwari gutuma umwimbu wiyongera kandi ntugabanuke ukuduza agahembo k'abarimyi b'ikawa hamwe n'ibindi ariko siko vyahavuye bigenda ahatari hake mu ntara zimburwamwo ico giterwa njabukamazi abarimyi bageze aho bakirandura bagisubiza ibiterwa mbumbarugo bavuga ko atakamaro ko kirima bakibona ikawa y'uburundi irazwi mu makungu kandi inshuro zitari nke mu mahanishwagurishwa ikunze kuronka ubushimwe ibiharuro bitangwa n'urwego rujejwe gucungera igisata c'ikawa mu burundi afrique vyerekana ko kugeza ubu igiterwa c'ikawa conyene ciharije ibice hafi mirongo itandatu kw'ijana vy'ibicuruzwa uburundi bushora hanze kikaba gitunze abarundi hafi miliyoni umunani eroje wurikaneza ijwi rya amerika
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
urakoze eh, abashije kudushikiriza amakuru eh, cyane cyane eh, Loge Urikaneza dukurikire mu Rwanda rero aho mu nama mpuzamakungu yiga ikiza ca sida ikoye i Kigali abayitavye bongeye kugaragaza ku bwandu busha bwa virusi itera sida buboneka muri ibi bihe buva ahanini ku bana bahuje ibitsina n'abakora umwuga w'indaya kuko akenshi batitabira imigambi yo kuja kwa muganga mu rwanda abakora ubumaraya bo basaba leta kubaha uburenganzira bwabo bakareka gukora bihishije ni inkuru ya asumta kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda mu nama yiga ku cyorezo cya sida ikomeje kubera i kigali mu rwanda umuyobozi ngishwanama w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya sida madamu wini byanyima yavuze ko ku mugabane w'afurika bakomeje kugira abandura bashya uyu muyobozi atangaza ko kimwe cya kabiri cy'abandura virusi itera sida ari abaturuka mu bice byitwa ko byihariye birimo n'abakora uburaya mu rwanda abakora uburaya barasaba kurengerwa bakarindwa ihohoterwa kuko nabo ari abantu nk'abandi ni mu kiganiro abakora uburaya bo mu karere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo bahaye radiyo ijwi ry'amerika gukora uburaya mu rwanda ntabwo byoroshye kuko hanini ubona ko bitemewe ibi impamvu ubona ko bitemewe abantu dukora uburaya baradutoteza cyane nk'inzego z'ibanze cyangwa se z'umutekano twebwe icyifuzo cyacu twifuza ko waba umwuga wemewe kugira ngo duhe- tureke guhohoterwa ugasanga baragufashe bagufunze amezi atandatu ugasanga aragiye taransiti amaze y'amezi atandatu kuvuga uburaya ntabwo ari kamere cyangwa se ingeso ahubwo ni- ni ni ibintu umuntu biba bimurimo ntabwo ari uko hari icyo aba yabuze Eh, ni ibintu biba bye bimurimo nyine adashobora kureka ku giti cyawe niyo baguha iki wumva ari ibintu uta- bitakupfa kukorohera kubireka ntabwo byanyorohera Eh, twemerwe be kuduhohotera rega natwe turi ikiremwa muntu nimba uburenganzira bwa muntu bukwiye kwimakazwa bahagomba kurwanwa ihohoterwa rikorerwa aba lgbti n'abasegisi wakazi uburenganzira nabasabira n'ubwo kugira ngo bahabwe agaciro kuko ari kiremwa muntu kuko nabo babikora atari ukubera bo bikemera ukisheta bitari ngombwa imiryango itari iya leta mu rwanda ya- yakunze kuvuga ko guhindaya uburenganzira bwazo yaba ari imwe mu nzira yatuma ababukora badakomeza kumva ko bahezwa bakabasha guhabwa ubufasha bw'abaganga ku babukenewe igenzura ryakozwe na minisiteri y'ubuzima ryerekana ko mirongo ine na batatu ku ijana ry'ibihererekanwa rya virusi itera sida usanga ribaho mu mibonano mpuzabitsina ikoranywe n'indaya abavuganye n'ijwi rya amerika bakora uburaya batangaza ko bazi neza ko baba bugarijwe n'icyorezo cya sida ndetse no kuba bakwandura n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ariko ko nabo bagerageza gushyiraho ingamba zibakingira turabizi cyane ndetse bamwe turanabakangurira ni twebwe tubigisha tukajya ku masite tukabigisha ko bagomba gukoresha agakingirizo bagomba kuringaniza n'urubyaro abagabo batabyemeye uramusansibiliza nimba umugabo yanze agakingirizo akabireka ake- agakorana n'ukemera ingaruka zo kurwara zirakomeye ntabwo tuzirengagiza ko ziriho ariko natwe ntabwo aba ari twebwe Mm, babyita mbuza ukongera mbese ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc kivuga ko buri mwaka mu rwanda abagera ku bihumbi cumi na bibiri bandura virusi itera sida ndetse abagera ku bihumbi magana abiri mirongo ine bakaba babana na virusi itera sida mu gihugu hose bakaba babana nayo mu gihugu hose rbc isobanura ko abakora uburaya bari mu banduza benshi virusi itera sida mu gihugu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
Eh, tukivuga ku rwanda igipolisi n'abandi bafatanyabikorwa bazindukiye mu mugambi wiswe gerayo amahoro ni umugambi ufite intumbero yo kugabanya no kwirinda impanuka zo mu mabarabara zihitana abatari bake mu mwaka uheze eh, w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani impanuka zo mu mabarabara zahitanye ubuzima bw'abantu bashika amajana ane na mirongo itanu ni inkuru ya eric bagira ubusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda uko bisobanurwa ubu bukangurambaga igipolisi cy'u rwanda cyisegera y'amahoro kigambiriye kugabanya impanuka zikagera kuri zeru ni ubukangurambaga cyane bureba abayobozi b'ibinyabiziga kuruta ndetse n'abanyamaguru ubu bukangurambaga bwagerayo amahoro kuri iyi nshuro ku rwego rw'igihugu bwabereye i nyabugogo mu kigo gihuriramo imodoka zitwara abagenzi hirya no hino mu gihugu umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cp jean bosco kabera avuga ko mu gihe ubu bukangurambaga bumaze butangiye bwagabanyije impanuka ku kigero kigaragara ejo bundi mu kwezi ngira ngo kwa cumi turimo gusuzuma twabonaga bimaze kugera ku gipimo hafi ya makumyabiri na karindwi ku ijana impanuka zirimo ku- kugabanuka mu byumweru mirongo itatu tumaze umwaka nushira ibyumweru mirongo itanu n'abiri twari twihaye tuzakora isuzuma rusange n'abafatanyabikorwa abantu bose twagiye dufatanya twicare turebe aho bitangeze neza ni hehe noneho umwaka utaha turebe ingamba twafata kugira ngo zirusheho twakoze byinshi eh, ibigomba gukorwa n'abanyamaguru ibigomba gukorwa n'abatwara amatagisi ibigomba guta- gukorwa n'aba- n'abashoferi n'abagenzi muri rusange kandi turumva yuko kwigisha ni uguhozaho uretse ubu bukangurambaga bwiswe gerayo amahoro igipolisi cy'u rwanda gikora kiri n'abandi bafatanyabikorwa igipolisi cy'u rwanda kinamaze iminsi mu mikwawe yo guta muri yombi abayobozi b'ibinyabiziga batwara banyoye bamwe bakavuga ko ibi bihano ubwabyo biremereye kuko ufashwa atwaye ikinyabiziga yanyoye afungwa iminsi itanu ikinyabiziga cye nacyo kigafungwa kandi agacibwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu ariko igipolisi cy'u rwanda cyo kikavuga ko ibyo gikora byose bishingiye ku mategeko aba abyumva ukundi ngo byaba ari amarangamutima iyo wanyoye iki- eh, eh, ibisindisha ku gipimo runaka mu gihe utemerewe gutwara ikinyabiziga ntabwo bakureka ngo ugende gusa kugira ngo ujye kwica abantu cyangwa nawe wiyica ubwawe niyo mpamvu ikinyabiziga bagiterura bakagikuraho kubera ko utabishoboye kugitwara ntabwo wemerewe ariko n'ikindi gikomeye cyane ni uko utabugendana n'umushoferi nyine niyo mpamvu dukongor- dukangurira abantu ngo niba wanyoye ibisindisha ikinyabiziga kizaba gi- gisiga aho ngaho cyangwa se ushake n'umuntu wagutwara washaka abashoferi washaka muvu hari amasosiyete hirya no hino atwara abantu ariko dutekereza yuko twebwe kandi ni nako bimeze dukurikiza amategeko maze rero uko abandi bantu babivuga twagiye tubibona babyandika hirya no hino babivuga ariko twebwe ikidushimisha nk'urwego rushinzwe umutekano ni uko hari n'abavuga benshi cyane yuko mu by'ukuri birimo kugabanya impanuka birimo kubungabunga ubuzima bw'abantu batakarizaga muri bu- gutwara ibi- impanuka zaterwa no gutwara ibinyabiziga wasinze uretse kuba ubu bukangurambaga bwa gerayo amahoro bwatangirijwe i nyabugogo mu mujyi wa kigali umuvugizi w'igipolisi yanabwiye itangazamakuru ko hirya no hino mu gihugu muri gare mirongo itatu bwose bwahabereye uku gushyira ingufu zidasanzwe mu gukumira no kurwanya impanuka zo mu mihanda gukajije umurego kuruta nyuma y'aho umukuru w'igihugu paul kagame agaragarije ko bidakwiye ko abantu bakomeza gutakariza ubuzima bwabo mu mpanuka zo mu mihanda mu kwezi kwa cumi n'abiri abantu basoza umwaka igipolisi kivuga ko aribwo hakunze kugaragara umubare munini w'impanuka umuvugizi w'igipolisi akavuga ko bigomba kuba ikinyuranyo kuri uyu mwaka kwa cumi n'abiri ni uko bwo- murabizi ko habaho impanuka nyinshi turashaka rero ko uyu mwaka urangira uku kwezi gusoza nubwo abantu bishima bishima cyane ariko nta mpanuka dushaka nubwo n'ubundi ariko bimeze ariko turabizi ko iki gihe habaho impanuka nyinshi cyane mu kwezi kwa cumi n'abiri kuba rero dutangiye kare ukwezi gutangira turumva yuko mu by'ukuri kandi eh, n'ubukangurambaga bumaze ibyumweru mirongo itatu bizajya kugera ikigihe mu bindi byumweru bi- bi- biza kugira ngo uyu mwaka ushire ari uko abanyarwanda bamaze kumva nta mpanuka rwose dukeneye ntayo dushaka ntayo twifuza kandi turumva yuko itazaba kubera ko ibipimo biragaragaza yuko impanuka zimaze kugabanuka uretse kuba kandi igipolisi cy'u rwanda kivuga ko impanuka nyinshi mu mihanda zikomoka ku bayobozi b'ibinyabiziga ntikibura no kwihanangiriza abanyamaguru kirabasaba ubushishozi mu mihanda birinda kuvugira kuri telefoni igihe bambukiranya umuhanda ndetse no kwirinda gushyira ekuteri mu matwi igihe bambukiranya imihanda kuko ngo byakunze kugaragara ko ariho impanuka nyinshi zikunze gukomoka ku ruhande rw'u rwanda imibare itangwa n'igipolisi cy'u rwanda igaragaza ko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani impanuka zo mu mihanda zahitanye abantu magana ane mirongo itandatu na batanu zikomeretsa abandi magana atandatu mirongo itanu na bane ni mu gihe kandi ku isi abasaga miliyoni imwe buri mwaka bapfa bazize impanuka n'abandi babarirwa muri miliyoni mirongo itanu zisigira ubumuga erika bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tugaruke ku nkuru ivuga ko sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yemeje ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkurunziza ataciye ku biri n'ibwirizwa shingiro mu kwitoza mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu leta yatsinze urwo rubanza yari yitwariyemwo yarutsinze rero n'amashyirahamwe ya- leta yari yitwariwe n'amashyirahamwe yigenga yo mu burundi ari kumwe n'ayo mu karere muri aka kanya turi kumwe na mugizi wacu claver niyo nkuru umumenyesha amakuru y'Amerika i Kigali akaba yakurikiranye inkuru mwiriwe neza Claver
rero cyane ndabumva sinzi ko namwe munyuza naho hari inzira nyinshi yego turakumva urakomeye ngaho
rero n'amahoro pe yego mutubwire kuri iyo ngingo ikomeye cyane rwose iyo ngingo yafashwe ryari n'izihe mvo iyo sentare yatanze
iyi ngingo yafashwe na senari y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ejo ku munsi wa kabiri Eh, ni byiza rero igihe bitwayeho n'amafaranga ubundi byigenga
Eh, Claver murashobora kwegera telefone mukegera telefone kugira ngo tubumve neza kurusha
mwanyumva ego
bari kuvuga yuko ingingo yasomwe ejo ku munsi wa kabiri ikaba yasomwe na senare ikibanza bitwaye ubundi yigenga afite n'amategeko yaje n'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu ariko ko umukozi ari telefone nziza yasohoye hamanze amategeko menshi ari mu byifuzo ibyo bigaragara yuko ibyaje igihugu cyakuvuga umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ndumva aho gusana umwaka w'ibihumbi bibiri na bibiri Ah, Claver ndumva umurongo utameze neza ariko gerageza urabe ko uhindura ikibanza utubwire cyane cyane mbega abari bitwariye leta y'u Burundi hari ikintu baravuga
twebwe ntako byabize ariko ababitwaje bavuga yuko ngo ari muzikura baje kandi ikosa yandika ikora imirango afite zikoresha umuhanuzi amakuru nziza ufite ahari amategeko naho akazi
ndabona Claver ndabona umurongo utameze neza cyane rwose t- ndakumva bigoranye nibaza ko iyo nkuru twoyigaruka ko mu kanya ariko sinzi ko wosubira kugerageza ukaraba ko gira ugahindura ikibanza mbega murashaka kutubwira igituma urwo rubanza rwatevye haraheze imyaka itari mike eh, urwo rubanza rushinzwe ndabona umurongo wa n'umugezi wacu eh, claver eh, utagenze neza ariko ndabona tugifise akanya gatoyi twagomba tubibutse eh, ingingo nkuru nkuru zari zigize ibiganiro vyo muri iki gihe twababwiye ko ibice birenga mirongo itanu na bibiri ku ijana vy'amafaranga ava mu gisata c'ikawa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi eh, bitinjira mu kiga ca leta nk'uko bitangazwa na leta nk'uko ngo bitekanijwe leta yagiza rero abadandaza abadandaza ikawa kugumiza amafaranga y'agaciro mu mahanga aho kuyazana kuyatwara mu gihugu kugira ngo ateze imbere igihugu hamwe n'abarimyi b'ikawa nk'uko uh, mugenzi wacu Eloge urika neza bitubwiye Eh, perezida w'u Burundi yabonanye n'abegwa n'ico gisata mu ntumbero yo gutorera umuti ivyo bibazo abacuruza rero abacuruza ikawa batazokurikiza amategeko ngo bazohava bafatirwa ibihano iyindi nkuru twabwiye ni inkuru ivuga ko i Kigali mu Rwanda hariko harabera inama mpuzamakungu inama mpuzamakungu yiga cyane cyane ikiza ca sida abayitavye rero bakaba bongeye kugaragaza ko ubwandusha bwa virusi itera sida buboneka muri bihe eka buva cyane cyane ku bana bahunje ibitsina eka n'abakora umwuga w'indaya kuko akenshi batitabira imigambi yo kuja kwa muganga nk'uko babisabwa iyi ni inkuru twababwiye rero ni inkuru eh, yo sentare ariko iyo nkuru nibaza ko tuza kuyigaruka ko mu kanya kuko eh, umurongo utari umeze nka neza eh, ntiwari umeze neza iyo nkuru rero turaza gusaba mugenzi wacu eh, Pierre Claver ayidushikirize mu buryo burambuye eh, mu masaha ari imbere inshuti mwese rero mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na mokbira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye reka dusubire tubibutse ko ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwaves ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu aerobaze gmail akarongo com na facebook eh, kuri adrese radiyo yacu no kuri www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turabashimiye rero inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza mwese